turashimira ko muzindutse murumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu ikaze mu makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe aho umuryango w'umunyarwanda yitwa erikson kabera yishwe arashwe na polisi mu ijoro ryo kuwa gatandatu mu gisagara ca hamilton co mu ntara ya ontario muri canada basaba ubutegetsi bw'iyo ntara gukora amaperereza yimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera ntabwo turamenya egizagitama uko yarashwe ariko icyo polisi tubwira muri aka kanya kuri informasiyo nkeya cyane bari kutugezaho batubwira ko yarasiwe iwe mu rugo uyu ni ive ikobe muri umuna wa nyakwigendera erikson kabera ababanye na kabera bamuvuga ibirwi muraza kubyumva muri ano makuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho abarenga miliyoni mirongo ibiri n'umunani bugarijwe n'ingaruka z'intambara twabiteguye mu burundi imiryango igera ku majana indwi ifise amazu mu micungararo yahubatswe ibiro by'umukuru w'igihugu ntigiraho ikika umusaya isaba leta umuzibukiro yabemereye igihe yababomorera amazu ido n'ido y'ano makuru yose ni mu kanya saa sita nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika ndanabashimira ko mwatoye ijwi ry'amerika mu yandi maradiyo yose amakuru yacu tuyahere muri senegal ihanganye n'imyuzure n'umwuka mubi ushingiye ku butunzi imbere y'amatora y'abagize inama nshingamateka n'amatora azoba muri uku kwezi kwa cumi na rimwe ibindi na mugenzanje ejo ni mukankuzi ibice byinshi by'ubutaka buhingwa byarengewe n'amazi mu turere two mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'iki gihugu giherereye mu burengerazuba bwa afurika ibi byagize ingaruka ku mibereho y'abaturage basanzwe batunzwe ahanini n'ibikomoka ku buhinzi ibiro ntaramakuru bya faransa afp bivuga ko mu cyumweru gishize perezida wa senegali basiru diomaye faye yasuye uduce tumwe na tumwe twibasiwe n'imyuzure aho leta yagennye miliyoni cumi n'eshatu z'amadolari yo korohereza abahuye n'ingorane abasesengura ibintu bavuga ko guverinoma ya senegali igomba gukemura ibibazo by'imari ya leta ibyo minisitiri w'intebe usumani sonko yita ibibazo by'ingutu aha harimo gukemura ibibazo by'ubushomeri bukabije n'umubare munini w'urubyiruko rushyira ubuzima bwarwo mu kaga mu rugendo rwerekeza ku mugabane w'uburayi aho ruhura n'ibibazo by'insobe rujya gushakisha imibereho yabirushijeho kuba myiza ejo ni mukankusi urakoze suwede yarayihaye agashimwe ko ku rwego rwo hejuru gahabwa abaharanira agateka ka zina muntu umenyesha amakuru yitwa dawid isaac afise ubwenegihugu bwa suwede akaba akomoka muri eritre dawid isaac amaze imyaka irenga mirongo ibiri n'itatu apfunzwe ataburanywe akaba yashimiwe kubera urugamba yarwanye mu guharanira ubwisanzure bwo gushikiriza ivyumviro muravyumva muri ino nkuru tugiye gushikirizwa na ejo ni mukankuzi dawid isaac yari mu itsinda ry'abantu bagera muri makumyabiri barimo baminisitiri muri guverinoma abadepite ndetse n'abanyamakuru bigenga bafashwe ikivunge mu kwezi kwa cyenda mu mwaka wa bibiri na rimwe isaac yahawe igihembo cya elderstam kubera uruhare runini yagize n'ubutwari budasanzwe mu guharanira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo imyizerere ya muntu no kurengera uburenganzira bwa muntu nk'uko fondasiyo elderstam yabivuze umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international ufata isaac nk'imfungwa y'umutimanama kandi umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka reporter sans frontiere uvuga ko we na bagenzi be bafatiwe igihe kimwe ari bo banyamakuru bafunzwe igihe kirekire ku isi impuguke z'umuryango w'abibumbye wita ku burenganzira bwa muntu zasabye ubuyobozi bwa eritrea guhita bumurekura eritrea nta makuru yamutanzeho kandi hari ubwoba ko ashobora kuba atakiri muzima yaba afite imyaka mirongo itandatu ku itariki ya cumi n'icyenda kwezi kwa cumi na kumwe umukobwa wa isaac witwa betlem azamwakirira igihembo i stockholm isaac yahungiye muri swede mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi mu gihe eritrea yarwanaga na etiyopiya ikaza kugera ku bwigenge mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu amaze kubona ubwenegihugu bwa swede isaac yasubiye muri eritrea mu bihumbi bibiri na rimwe kugira ngo afashe guteza imbere itangazamakuru maze afatanya gushinga ikinyamakuru cya mbere cyigenga mu gihugu cyiswe setit yatawe muri yombi nyuma gato y'uko iki kinyamakuru gisohoye inyandiko zisaba amavugurura ya politiki ubuyobozi bwi asimara nta makuru na make bwigeze butanga ku bijyanye n'aho aherereye cyangwa ku buzima bwe mu myaka yashize cyakora bavuze ko hari amakuru yizewe yerekanaga ko mu kwezi kwa cyenda umwaka bibiri makumyabiri isaac yari akiri muzima ijwi rya amerika turacabandaye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ayashi zamel yabaye kandida perezida muri tunisia hashobora gupfungwa imyaka igera kuri mirongo itatu n'itanu hejuru ni mukankusi turacari kumwe zamel umwe mu bakandida babiri gusa bemerewe guhangana na perezida kais saied mu kwezi gushize yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda umunsi nyirizina abayobozi bemerejeho kandidatire ye mu itora umunyamategeko abdesatar mesaudi umwunganira mu rukiko rw'imaruba hafi y'umurwa mukuru wa tunisiya tunisi yatangaje ko urukiko rwongereye imyaka ibiri n'amezi umunani ku gihano cye nyuma yo kumuhamya icyaha cyo guhindura impapuro z'abamushyigikiye kugira ngo abashe kwiyamamaza mesaudi yavuze ko zameri w'imyaka mirongo ine n'irindwi y'amavuko yakatiwe igifungo cy'imyaka mirongo itatu n'itanu yongeyeho ko uyu wahoze ari umukandida akurikiranwa mu manza mirongo itatu na zirindwi zitandukanye uyu munyamategeko avuga ko buri cyemezo kivuga ko urupapuro rushyigikira zameri nk'umukandida rwahinduwe ari impamvu yo gutangiza urubanza rushya nk'uko byatangajwe n'urwego rushinzwe amatora muri tunisiya ica zameri wahoze ari umudepite umunyemari akaba n'umuyobozi w'ishyaka yabonye amajwi agera kuri karindwi ku ijana mu itora rya perezida mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu gihe sayedi yatsindiye ku majwi arenga mirongo icyenda ku ijana kuva amaze gutorwa perezida sayedi yikubiye ubutegetsi asesa inteko ishinga amategeko anavugurura itegeko nshinga
tuve muri tunisiya tuja mu bigwa vya morise aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico kigwa basa n'aberekeje ku ntsinzi matora y'abadepite ni nyuma y'uko umushikiranganje wa mbere pravind njungat yemeye ko yatsinzwe ejo ni mu kankusi amajwi yavuye mu matora ntiyari yatangazwa ku mugaragaro cyakora ibiro ntaramakuru bya faransa afp bitangaza ko umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Navin Ramgoolam yasaga n'uwiteguye gusimbura minisitiri w'intebe ku nshuro ya gatatu minisitiri w'intebe Pravind Jugnauth yavuze ko urugaga rwe ROPEP ruyobowe n'ishyaka rye Militant Socialist Movement MSM mu magambo ahinnye rwaganaga ku gutsindwa gukomeye mu matora y'ejo ku cyumweru yabaye muri iki kirwa giherereye mu nyanja y'ubuhinde ibikorwa byo kwiyamamaza byatwikiriwe n'igihu cy'urukozasoni rw'ifatwa ry'amajwi ubwo amajwi y'abanyepolitiki ay'abadiplomate ndetse n'ay'abanyamakuru yari yafashwe na telefone mu ibanga yanyereraga agakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga
ijwi rya amerika amakuru yose mwaje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni igice cya kabiri cy'ano makuru abagize umuryango w'umunyarwanda Erickson Kabera yishwe arashwe na polisi mu ijoro ryo kuwa gatandatu mu gisagara ca Hamilton mu ntara ya Ontario muri Canada basaba ubutegetsi muri iyo ntara gukora iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera ku rubuga rwa X polisi y'ico gisagara yabanje kuvuga ko Kabera yishwe mu kurasana kwabaye hagati yawe na polisi ariko inyuma amakuru ava muri ico gipolisi ku rwego rw'intara ya Ontario aza kwemeza ko Kabera atigeze arasa inzego z'umutekano mugenzi wacu team ishimwe yavuganye na Yves Ikobe muri umuna wa nyakwigendera Erickson Kabera atangura amubwira uko bamenye ivy'urupfu rwiwe mu by'ukuri hari byinshi tutazi um, bijyanye n'urupfu rwe n'icyatumye apfa ariko uh, uh, kwa muganga niho twabashije kugera tuvugana na dogiteri tuvuga ko yitabye imana uh, kandi akaba yitabye imana yimbi bigaragara ko yarashwe um, ibyo twabimenye ari mu ijoro ryo kuwa gatandatu nijoro nubwo twabimenye mu by'ukuri ni aho ngaho bihagaze yari umuntu w'imfura cyane muri kominota aha ngaha ntabwo ari urupfu twatekereza ko yashoboraga kuba rwamubaho habe na gatoya mu by'ukuri ni ibyo tuzi muri aka kanya ibyo by'uko yari afite umumaro mu muryango mugari w'abanyarwanda turabigarukaho mu kanya uvuze ko amakuru y'urupfu rwe mwayamenyeye kwa muganga mwibwiwe n'umuganga ndetse wongeraho ko yarashwe yarashwe nande byagenze gute
ntabwo turamenya egisagitama uko yarashwe ariko icyo polisi tubwira muri aka kanya kuri informasiyo nkeya cyane bari kutugezaho batubwira ko yarasiwe iwe mu rugo uwamurashe ntabwo turamenya uwo ari we ariko polisi yari ihari araswa nta zindi foromasiyo twe twabona cyane kuri polisi ntabwo iri kuduhereza amakuru ahagije n'ayo tubona rimwe na rimwe tuyabona mu ma article asohoka ku ma media atandukanye batabanje kutubwira so nta uburyo amakuru ari kutugeraho natwe ni kimwe n'uko namwe mushobora kuba mwabimenye mu by'ukuri muri aka kanya nta bindi narenzaho ku bijyanye n'urupfu mu itangazo mwasohoye nk'umuryango ubikomojeho uvuga ko yarasiwe iwe mu rugo kandi no mu itangazo niko biri ko yari yiriwe ari kuruhuka ndetse mu itangazo rya mbere rya polisi nayo yari yavuze ko yari afite imbunda basa nk'aho bahanganye ive nibyo koko mukuru wawe yari atunze imbunda
uko mbizi nta mbunda yigeze atunga mu buzima bwe kandi nimba mwarebye neza article ya kabiri ivuga ko kandi nawe yasohowe na polisi ivuga ko nta mbunda we yari afite so article ya mbere ivuga ko yari afite imbunda ubwa kabiri akavuga ko nta mbunda yari afite kandi ko nta mbunda yigeze arasa mu by'ukuri rero nta kuba ari umuntu wagira imbunda uwo ntabwo ari erikson nta mbunda yigeze atunga kuko tubizi mu buzima bwose erikson kabera yari afite umuryango ariko yari afite n'ibikorwa akora cyangwa abarizwamo mu muryango mugari w'abanyarwanda aho mu bice bya toronto wowe uri muri umuna we watubwira gato cyane uko yarabanye n'abandi bantu mu muryango mugari w'abanyarwanda n'abandi muri rusange erikson yari umuntu ubana n'abantu bose inshuti yari afite inshuti nyinshi hano muri muri hamilton no muri toronto cyane cyane muri canada afite inshuti nyinshi cyane ni umuntu wapartisipaga muri muri akitivite nyinshi z'abanyarwanda zabaye yari visi perezida wa kominote ya toronto yamaze visi perezida imyaka ine muri hamilton yari umu advisor muri kominote y'abanyarwanda rero ibyo byonyine ibyo bibiri bigaragaza imibereho myiza yarafitanye n'abantu yari afite abana abana batatu n'umugore ni umuntu w'inyangamugayo ni umuntu witabiraga ikintu cyose cyabaye yaba ari ubukwe yaba ari urupfu yaba ari gufasha ku bintu bitandukanye hari ibintu byinshi cyane erikson yakoraga kandi akabikora atikorera ahubwo akorera rubanda biratubabaje cyane kuko ni urupfu rutoroshye kwakira ko n'ubwo ntabwo turabyemera ko ari ibintu byabaye birumvikana none niba polisi yari yabanje kuvuga ko yari afite imbunda mbere yo kumurasa ndetse hakabanza kuba igisa nko guhangana mwe nk'umuryango murumva hagiye gukurikira hirya
muri aka kanya dufite umu avoka twatangiye kuganira nawe ugiye kutureperezanta niwe uzakomeza kesi akaba yamenya informasiyo nyinshi kurushaho ariko icyo dushaka kuruta ibindi byose ni ukuri ni ukuri ku byabaye kandi ni ukuri kugira ngo tumenye byishe mukuru wanjye ndashaka kumenya ukuri ive ikobe murumuna wa elegison kabera wamaze kuva mu buzima arashwe ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ijwi ry'amerika kandi mukomere murakoze cyane Tim Ishimwe yavuganye kandi na Gilbert Ngabo umunyarwanda wo mu gisagara ca Toronto yamenye nyakwigendera Erikson Kabera kuva mu 2009 avuga ko asize igihengeri gikomeye mu muryango w'abanyarwanda Gilbert Ngabo atangura avuga ico bazokwibukira kuri nyakwigendera Kabera bibiri n'icyenda arinje kwiga hano nsanga kabera we yari amaze imyaka itatu ine amaze kumenyera muri kominate ni umuntu twajyaga kuganya imyaka kuko afite mirongo ine n'itatu ngenda mfite mirongo ine amfata nk'umuvandimwe we ashyira ku kwaha kwe anyereka uko igihugu gikora akantembereza ndibuka imwe muri memwari mfite za mbere ni uko yari niwe muntu wari ufite imodoka mu bantu twari tuzi hafi aha ngaha ndibuka ko nta na rimwe wakeneraga kugira aho ujya kwidepurasa ngo abe yakubwira ngo nta mwanya yahitaga agutwara akakugeza aho ushaka kujya urabona bino bihugu ntabwo tuba tubizi iyo tukiri bashya akakwereka ibintu bikorerwa akagufasha gusobanukirwa niba hari serivisi ukeneye akakwereka aho uzikura niyo nicyo kintu cya mbere mwibukiraho kabone n'iyo waba utaramenya n'icyo umubaza bakakubwira atangane ugomba kujya niyo imaje imwibukaho bwa mbere ni mutoya nyiri muri iki gihugu urakoze cyane birumvikana ko uretse wowe hari n'abandi yagiye afasha mu muryango nyarwanda aho ngaho muri canada ni iki asize nk'icyuho icyuho asize kingana iki mu muryango nyarwanda aho ngaho ni kinini cyane ntabwo wabona n'uko ugisobanura kuko nari mubwiye ko yari afite ikintu kimwe cyo kwitanga mu muryango nyarwanda twakoreranaga hano ariko byari binarenze kuko yari ameze nk'aho we mu mutima wakirirwa ntabwo u rwanda rwigeze rumuvamo kabone n'ubwo yaba yaraje muri iki gihugu ahantu hose havugaga ngo hari umunsi wahuje abanyarwanda urabona tugira iminsi y'icyunamo tukagira byo kwibohora rimwe twashimutse ibintu za rwanda day erikson ni umuntu wabaga buri gihe ari imbere ari ku ruhembe rw'umuheto arwanirira inyungu zose z'abanyarwanda kuva hasi kugera hejuru uwagize ubukwe we yitabazaga kugira ngo amubere mc uwagize ibyago niwe yahamagara agati ngwino nyereke uko twabigenza ku buryo kuba tumubuze n'ejo twari twicaye turi mu gihe gutangira ikintu tugatekereza ibyo gukora umuntu wese agahita avuga ati ubundi ibi twajyaga tubitekereza ubundi niwe wabaga ari kubidukora none natwe tugiye mu mwanya wo kubikora twebwe nka kominota rwose turababaye adusize igikomere gikomeye si abana batoya size ibintu bizatwara igihe kirekire kugira ngo tube twakongera kwiyegeranya ubutumwa ku muryango umukomera kugira ngo turi hafi kominote y'abanyarwanda nubwo turi bakeya ariko turafashanya turegeranye tugomba guhuza imbaraga kugira ngo icyuho asize tugerageze kukiziba nubwo bidashoboka mu by'ukuri ariko tuhababere bariya bana bakeneye gukomeza gukura bakeneye kureba imbere bakeneye no gukomeza kumenya u rwanda erikson nicyo kintu rwose cyamurangaga mu buzima bwe bwose ni ugukomeza gukomeza umuryango tukawihanganisha tugakomeza kominote yose y'abanyarwanda hano kandi tukareba ukuntu twakomeza gutera imbere gilbert ngabo inshuti ya erikson kabera ndagushimira cyane kuba wemeye kuvugana ijwi ry'amerika murakoze namwe
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi rya amerika turacabaniye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyabandanirize muri asirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho abantu barenga miliyoni mirongo ibiri n'umunani bugarijwe n'ingaruka z'intambara z'urutavanako jimmy shukurani bakomera iyi mibare yatanzwe na jean patrick bakigenda wari uhagarariye guverineri w'intara y'ikivu ya ruguru mu gihe hizizwaga umunsi mpuzamahanga wo gukemura no kurwanya amakimbirane mu mujyi wa goma no muri kivu ya ruguru uyu yumvikanishije ko amakimbirane agenda yiyongera ku rwego rwo hejuru muri iyi minsi kuri we uyu ni wo mwanya wo kwigisha urubyiruko n'abandi baturage basanzwe uburyo bwo gukemuramo amakimbirane
kuri iyi nshuro buri wese agomba kugira ikibazo cy'amakimbirane nk'ikibazo cye agomba gukemura kandi abishizeho umwete mu burasirazuba bw'igihugu cyacu abarenga miliyoni makumyabiri n'umunani b'abaturage bose bakozweho n'ibibazo by'amakimbirane ibyo biterwa n'uko muri aka gace habarizwamo imitwe y'iterabwoba imitwe yitwaje intwaro kandi ugasanga yose igamije kurwanya ubutegetsi buriho ibyo rero bigatuma habaho ibibazo by'amakimbirane bikomeye cyane iyo hariho ibiganiro nk'ibi bituma tubona umwanya wo guhura n'urubyiruko tukarwigisha nabo bikabongerera imbaraga mu rwego rwo kurwanya amakimbirane
ni ibirori byitabiriwe n'abantu batandukanye biganjemo urubyiruko n'abagize amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu asanzwe akorera mu gihugu n'ayo hanze y'igihugu aba bagaragaje ko amakimbirane n'intambara z'urudaca bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage cyane ku rubyiruko espoir ngarukiye n'umwe mu bari babyitabiriye kuri we ibiganiro ku mpande zirebwa n'iki kibazo bishobora gufasha ubuyobozi guhoshya amakimbirane
kuri iyi nshuro ibiganiro ni ngombwa ku mpande zose zifitanye amakimbirane ibi ntekereza ko bishobora kuba umuti urambye ku kibazo cy'amakimbirane kubera ko akenshi dushakira ibisubizo aho bitari kandi ibisubizo bigomba kuboneka muri twebwe abaturage ibiganiro hagati y'abafitanye amakimbirane mbona ko byihuta cyane kurusha inzira zose zishobora gutangizwa n'ubuyobozi cyangwa ibindi leta igomba gushyiraho ingamba zifatika kugira ngo abafitanye amakimbirane baganire nitubikora gutyo ntawe uzadutandukanya turutse mu bihugu byo hanze
ku rundi ruhande bwana vincent tegera umuyobozi w'urubyiruko rwa kominote y'abatutsi mu ntara y'ikivu ya ruguru avuga ko rimwe na rimwe abayobozi bagira uruhare rukomeye cyane mu izamuka ry'amakimbirane mu baturage aragira ati uko abayobozi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagiye basimburanwa nta muyobozi n'umwe wabashije guhuza abaturage ngo akore umuturage umwe uhuriye mu gihugu kimwe nk'uko bimeze ufite n'inyungu zimwe ufite n'intumbero imwe ibyo byaje kunanirana bivuze ko ntiturabona umuyobozi wa nyawe uhagarara ku izina ry'igihugu cyacu ngo abashe guhuza abaturage bacu tubeho mu mahoro kuko urebye ivangura riracyari mu bantu amacakubiri aracyari mu bantu guverinoma sinzi ko hari icyo yabasha kubikora kuko yo igifite kuko iba yaragikoze hakiri kare jean claude matabaro we abona ko kugira ngo amakimbirane acike burundu mu burasirazuba bwa kongo abaturage bagomba kubaho mu bumwe no kwirinda kwiyunga n'imitwe yitwaje intwaro ubundi kugira amakimbirane ashire ni ukubera buri muntu yakwimenya akamenya ko imana yamuremye kandi akamenya ko n'uruhande rwe nawe yaremwe n'imana noneho atabizanyemo ibyo kurwana atabizanyemo ibyo kumena amaraso ariko akamenya ko kino kintu ntaco cyo mfite ariko kuva uno muvandimwe nambona uruhande rwanje agifite reka nkimusabe mu mahoro atari ibyo kumanza bamufatira intwaro ukamena amaraso bw'abanyagihugu muri uwo muhango kandi abayobozi basabwe gukora iyo bwabaga mu gushakisha umuti urambye ku bibazo by'intambara kuko arizo zitera izamuka ry'amakimbirane mu karere no kwiyongera k'umubare w'abasore binjira mu mitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano niko ntasugisimba Baudouin uhagarariye ishyirahamwe ry'urubyiruko Dynamique des jeunes leaders pour le développement abibona amakimbirane yabaye menshi hejuru y'intambara urabona intambara zatangiye cyenda gatatu zirazamuka n'uyu munsi turacyari muri izo ntambara abana bavutse bavukira mu ntambara bakura bakura mu ntambara n'uyu munsi bakiri mu ntambara wakagombye gusaba ko uh, leta yacu ya kongo yagakemuye ibibazo by'intambara kugira ngo abaturage bongere babane mu mahoro ibyo bintu byabasha kugabanya amakimbirane uretse kuba intambara ziri mu bitera amakimbirane mu burasirazuba bwa kongo amashyirahamwe atandukanye aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu muri raporo zitandukanye yagaragaje uburyo kuba hagaragara ubwinshi bw'amoko mu gihugu nabyo bitera nabyo ubwabyo bitera ubwiyongere bw'amakimbirane mu minsi ishize kandi ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye ushinzwe kugarura amahoro n'umutekano muri kongo monusco bwakoresheje amahugurwa n'amasomo atandukanye muri teritwari zose zo mu burasirazuba bw'igihugu yaragamije guhamagarira abaturage kubana mu mutekano bakagendera kure impamvu zose zabatera kubibanamwo amacakubiri jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma mu burundi imiryango irenga amajana indwi mu yubatse amazu ahegereye ibiro by'umukuru w'igihugu ku mutumba wa gasenyi muri komini ya mutimbuzi mu ntara ya bujumbura rigiraho ikika umusaya imvuni kuba idashoboye gusanura amazu yayo canke ngo yimuke kuko igihanganye na leta y'u Burundi kubijanye n'umuzibukiro ivuga ko ibwirizwa guhabwa ibindi kuri no nkuru ry'Amerika yateguye ice ku bakozi bayo mu Burundi murabisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda ibomoka ry'ayo mazu abanyagihugu bagegeka kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu ayo nayo aharugwa ku mahegitari ijana na mirongo itandatu akaba ari mu miryango iharugwa hafi ibihumbi bitatu n'amajana atanu uyu mukenyezi marita ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga mirongo itanu urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo urabona ntidusanuye ntitugize gute batwemereye n'udufaranga ntacyo baduhaye kandi na nyadufaranga ntacyo tuzotugura tubwiye ngo nitwuguruze konti n'izo konti amahera twuguruze ntayo twarishe ubu no guherangira yaraheze buri kwezi bagatwara amahera n'aho yaduha aya konti ntiyo barayi iwacu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta y'u Burundi yari yemereye aba banyagihugu kubaha umuzibukiro warugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni zitanu z'amarundi ku hegitari imwe ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu muri kino gihe hegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni mirongo itatu umukuru w'umutumba gasenyi avuga ko umuzibukiro ukenewe kuri abo banyagihugu harugwa mu miliyaridi zirenga ijana amose ndacayisaba asaba leta ko yobatunganiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe urabye igihe baduharurira turabona munsi ibintu ingene biriko biramera ibintu byaraduze ibikoresho byo kubaka byaraduze amatongo yarazimvye ahubwo mbere twosaba yuko na leta yosubira ikicara ikiyumvira najye amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongerako kugira ngo abazimurwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja canke bidakunze ko yongerako duhe umuzibukiro yongere itekanye n'amaparisera abantu bashobora kwimukiramo ni mu gihe umushikiranganje w'ibidukikije nawe avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice cumi ku ijana by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba Prosper Dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguzamateka kuwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'icumi yavuze ko inama yashikiranganje ari isigaje kugira ico ibikoze ko turindiriye intumbero y'inama shikiranganje kugira ngo idufashe gutora senari ho kwapurika kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje twokwizeza rero abene gihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo icyo gikorwa kikajya mu bintu bya mbere byo kwigwa leta y'u Burundi yashinze ko ibiro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa gasenyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abanyagihugu bari basanzwe barahubatse amazu abandi baraguze amatongo yo kubamwo basaba leta gushira mu ngiro mu maguru masha ingingo y'amajana ane na mirongo irindwi na gatanu y'itegeko rigenga amatongo mu burundi iyo nayo ivuga ko uwacu itongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga ejo ry'amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye ubutegetsi bwa somaliya bubandanya gukumira ingabo z'igihugu ca etiyopi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ni mu gihe ibihugu vyose ubu birabana y'ingwe biturutse ku masezerano etiyopi iheruka kugirana na somaliland intara somaliya ifata nk'ubutaka bwayo ibindi kuri no nkuru y'ejo ry'amerika tubaze temisokiro mutijima i kigali mu rwanda umutegetsi mukuru muri leta ya somaliya kuri uyu wa gatandatu yashimangiye ko etiyopiya itari mu bihugu bizohereza ingabo mu butumwa bushya bw'amahoro bw'umuryango w'ubumwe bwa afurika buzatangira mu kwa mbere k'umwaka utaha minisitiri abdulkadir muhamed nur utegeka minisiteri y'ingabo ya somaliya mu kiganiro yahaye televiziyo ya leta yagize ati navuga ko etiyopiya ari cyo gihugu rukumbi kugeza ubu tuzi ko kitazagira uruhare mu butumwa bushya bw'umuryango w'ubumwe bwa afurika ibyo biraterwa n'uko icyo gihugu cyahungabanyije ubusugire n'ubumwe bwacu nk'igihugu si ubwa mbere somaliya yanga ko ingabo za etiyopiya ziza mu butumwa bw'amahoro ku butaka bwayo mu kwa munani k'uyu mwaka minisitiri w'intebe wa somaliya hamuz abdibar yavuze ko ingabo za etiyopiya zizaza mu butumwa bushya bw'ubumwe bwa afurika bwiswe aussom ari uko icyo gihugu cyivanye mu masezerano y'imikoranire cyagiranye na somaliland mu ntangiriro z'uyu mwaka leta ya somaliya ifata somaliland intara irimo kuyiyonkoraho nka kimwe mu bice byayo ikabona ayo masezerano nk'igitero cyagabwe ku busugire n'ubutavogerwa bwayo nk'igihugu abasesenguzi bavuga ko etiyopiya yakomeje kwima amatwi ubusabe bwa somaliya bwo kuva muri ayo masezerano asa n'ashyira mu kato iki gihugu profeseri sonkor geir wahoze ari umuyobozi muri minisiteri y'ingabo yavuze ko somaliya ifite uburenganzira bwo guhitamo ibihugu biza muri ubwo butumwa n'ubwo kwanga ko ibindi biza uyu musesenguzi mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika serivisi y'igisomali yagize ati somaliya ifite uburenganzira nk'igihugu bwo gukumira etiyopiya mu butumwa bwa au buzaza bitewe n'uko ibona ibikorwa by'icyo gihugu birimo n'amasezerano cyagiranye na somaliland nk'intambamyi ku gihugu mu kwezi gushize abategetsi ba somaliya eritereya na misiri basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare abonwa nk'arwanya etiyopiya kandi leta ya Mogadishu yongereye umubano mu bya gisirikare na Misiri igihugu kiri mu byatanze ingabo mu butumwa bushya bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri Somalia avuga kuri ubu butumwa bushya bwana Mohamed Nur yagize ati hari ibiganiro bigikomeje tuzabasangiza ibyavuyemo igihe nikigera ibyo byerekeranye n'ibihugu bishya bizazamo ndetse n'ibyari mu butumwa bucyuye igihe bitazagaruka muri ubu bushya ingabo z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ziba mu bihugu byinshi ziri muri Somalia kuva mu bihumbi bibiri na karindwi mu myaka igera kuri cumi n'irindwi ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwafashije somaliya kurwanya umutwe wa al shabab izi nyeshyamba zigendera ku mahame akarishye ya kiyisilamu zashakaga guhirika ubutegetsi zigashyiraho leta igendera kuri bene ayo mahame icyiciro cya mbere cy'ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro cyatangiye bwitwa ubutumwa bw'ubumwe bwa afurika muri somaliya amisomu mu mpine mu kwa kane kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri bwaje guhindurirwa inyito bwitwa ubutumwa bw'inzibacyuho bw'ubumwe bwa afurika muri somaliya atmis mu mpine manda y'iki cyiciro cya kabiri irarangirana n'uyu mwaka ubu iki gihugu kirimo kwitegura kwakira icyiciro cya gatatu cy'ubu butumwa bw'amahoro biteganijwe ko kizatangirana n'itariki ya mbere y'ukwa mbere bibiri na makumyabiri n'itanu ubu butumwa bwiswe ubutumwa bw'inyunganizi bw'ubumwe bwa afurika muri somaliya aussom byitezwe ko buzaba bugizwe n'abasirikari ibihumbi cumi na bibiri bukazakorera muri iki gihugu kugeza mu mpera za bibiri na makumyabiri n'umunani ni mu gihe raporo yo mu kwa munani k'uyu mwaka ya loni igaragaza ko ubutumwa bwa atms bwo bwari bugizwe n'ingabo ibihumbi cumi na bitatu intego y'ubu butumwa bw'amahoro yabo bwacyuye igihe n'ubugiye kuza ni ugufasha mu kubaka no gushyira inshingano zo gucunga umutekano mu maboko y'ingabo z'igihugu cya somaliya kugeza ubu etiyopiya yari ifite abasirikari ibihumbi bitatu mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'ubumwe bwa afurika burimo gucyura igihe muri somaliya abandi basirikare b'icyo gihugu bari hagati y'ibihumbi bitanu na birindwi bari mu turere twinshi twa somaliya ku bw'amasezerano hagati y'ibihugu byombi mu bindi bihugu bifite ingabo mu butumwa bw'amahoro bw'uyu muryango muri somaliya harimo burundi jibuti na uganda ejo rya amerika no ngaha duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twaba tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhare muri byo kugira ngo bitegurwe zongere bashikire kuri mikoro mwari mwazindukanye na diane ninahazwe yakoze edi rwema yaraduhagarariye nadia taha yari muhinga bw'ibyuma twemeye kipe ya kino gitondo tubifurije kubandanya mugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu